mwandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri za cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ikiganiro iwanyu mu ntara
narayavomye kuko yaje igihe gito cyane umva n'amabombo nyine yarazivye aruma neza n'ingese zaragize nke zaragiye mu ntuze ngira mu matima
uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri komune bo mu ntara ya bujumbura havuga ko ikibazo c'amazi bafise iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu muradutunga nshuti bakunzi murumva ko ivyuma bita dukundiye ariko imbere ko duca twinjira mu kiganiro nyezina tubabwire ko igisirikare ca leta zumwe za amerika ku mugabane wa afurika gitangaza ko carayicisha abarwanyi babiri ba al-shabab gikomeretsa uwundi umwe mu gitero cabereye mu bumanuko bwa somaliya ico gisirikare ca africom kivuga ko ico gitero c'indege cabaye ku munsi wa mbere mw'icungararo y'igisagara ca jilib mu ntara ya midle juba kibaye igitero c'indege ca kane abasirikare ba amerika bakoze muri somaliya kuva uno mwaka utangura ibitero biheruka nk'ibi vyabaye mu kwezi kwa mbere itariki zibiri hamwe n'ukwezi kwa kabiri itariki cumi n'icenda igihugu ca botswana cubahutse kiranegura perezida joseph kabila wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kuvuga ko kubona yanka gutunganya amatora bikwegera igihugu mu bwicanyi kandi bishobora kunyura uh, ku gushira ubuzima bw'abanyagihugu muri kongo mu ahatemba umushikiranganji wa botswana w'imigenderanire n'ayandi makungu yanse gutanga insiguro zihagije kuri iryo tangazo ariko yagize ati botswana isaba amakungu kuremera abategetsi ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo kugira ngo bave ku butegetsi kandi bugurure inzira yo gushikira ubutegetsi biciye muri demokarasi abanyeshuri bacitse ku icumu muri mu muri bumwe mu bwicanyi bubera ku mashuri bwahitanye benshi muri kahise ka leta zumwe za amerika kuno wa gatatu niho bitegekanijwe ko basubira mu masomero ni mu gihe abajejwe gushinga amategeko ku nzego z'amaleta no ku rwego rw'igihugu bariko baca hirya no hino amategeko kugira ngo barabe ingene buzibira ubwicanyi bukorega ugwaruka amashuri yo mu gihugu umukuru w'inama nshingamateka ya amerika yabwiye amenyeshamakuru kuri uno wa kabiri ko hari igihengeri mu gusuzuma neza abemerewe ku kugura inkoho kandi n'ikibazo c'abagendana indwara zo mu mutwe gikwiye kwihwezwa neza radiyo ijwi amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya bubanza babona ko igikorwa co kunywanisha abarundi cega abatwara igihugu gusa ni nyuma y'amezi icumi humuruguje jo gutohoza amabi yabaye mu gihugu no kunywanisha abarundi cvr uri kurumviriza abanyagihugu mu ntara zitandukanye kwijanye n'amabi yabaye mu gihugu kuva uburundi bwikukira kugera mwaka wa bibiri n'umunani menyesha amakuru ijwi rya amerika diane ndonse niwe turazi ibindi kuri ino nkuru mu gihe umugwi ujejwe gutohoza amabi yabaye mu gihugu mu kiringo co kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri uburundi bwikukira gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani hamwe no kunywanisha abarundi severe bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya bubanza aho uwo mugwi umaze gushika bavuga ko ico gikorwa gikwiye gukorerwa mu bajejwe intwaro gusa babivuga bafatiye ko amabi yagiye arakorwa mu gihugu yarafatiye ku macakubiri y'amoko ivyo uyu mutama avuga ko bisa n'ingwara yateye mu batwara ko ari nabo bakwiye kuyitorera inyishu iyi ndwara yo mirongo i- itatu na gatanu yateye ha- hatwara abatware yatwereye misheli micombe atwereye bagaza atwereye buyoyi hama ari gushika n'uyu munsi iyo ndwara iri hejuru mu gihugu ku badutwara bonyene bonyene bonyene nibatwigishe dukundane n'uyu munsi nibaduhe amahoro hejuru tugume twikundanira twebwe bato bato hari n'abasigura ko batitavye ico gikorwa kuko atanyungu babona bazokuramwo uyu mutama ari mu bemeza ko yabonye amabi yabaye ariko yashimye kutagira ico yavuzeko rero igituma ntagiye ni ukubera urafite ibyo nahombye kuko ibyo nahombye ni byinshi jya naba mu byuko niho naba kuva kera hama intambara iteye barica abantu nk'uba babihe jewe nari musanzwe mubi bagiye kwicana je bari bantwaye kunyica mbwa imana irankingira mu bantu mirongo icyenda n'umwe navuyeyo ndi umwe abandi bose barabakerera kandi babakerera mbona naje navuye mu biziga aho nari ndyamye navuyeyo mu ijoro imbehe haje imbehe mfashe nuzuye amaraso gusa urumva rero nayo namenya ndi kurira abandi ko ntababona kuba babandi n'ubundi nuhabona gushyikiriza ndi bande ni ugushikiriza ntacyo nokura ntacyo mbona nokura nokura mu iki ariko nubwo biri uko umwe mu bakomiseri bo mu mugwi severe bariko barakurikirana ingene igikorwa kiriko kiragenda co kumviriza abanyagihugu korotirida bizimana arashima uko ico gikorwa kiriko kiritabwa igikorwa cya severe baracitaba gose abantu kuko birabaremurura bibo- biboneka yuko bibaremurura cyane ubona ko ari ibintu bari bararindiriye bamwe mu bahisemwo kuja gushikiriza ukuri ku mabi yabaye muri uwo mugwi severe bavuga ko ukubura abavyeyi vyatumye banyagwa amatongo ari naco gituma uyavuga ko boshumbushwa mu kuronswa amashirahamwe yo kwiteza imbere agashumbusho severi uduhereza twebwe kuba kubera twa twabuze ab'iwacu si ukuvuga ngo ni ukuduhereza amafaranga kimwe gusa ni ukutuzanira utuntu two dushira hamwe twaza turadufasha mu bijanye mu byo tuba two turakora kugira ngo imiryango yasizwe n'ababo hama baronke ikibafasha je nk'amafaranga nosaba kuko urazi ko ugomba kurangura umugambi uko mbona nosaba nk'imiliyoni nka mirongo itatu igikorwa co kumviriza abanyagihugu n'umugwi severe kimara imisi mirongo ibiri mu ntara imwe mu ntwaro babona ko ico kiringo ari gito baravye uko abantu bitaba ico gikorwa jacques nukwitegetse arongoye zone mitakataka yo muri komine bubanza abona ko bari bakwiye kongerwa iminsi y'amahimiriza byaba byo kunza bukongera ikiringo tugasubira kandi tugashyiramo kandi kado nk'uko twari tumaze iminsi tubiga tukaraba ko hokwiyongera abandi bantu ko turabye nk'isegitere y'agatura abantu bitaba ni bake cyane kandi niba bari harimo n'abantu muri bo bavuga yuko umenga ni ukuzura kabuze umenga ntibabyumva cyane amakuru dukura mu mugwi severe ni uko ico gikorwa gitegekanywa kuzorangira itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu mu gihe gisigaje gukorerwa mu ntara zitanu muri cumi n'umunani zigize igihugu igikorwa cose nyezina c'umugwi severe kikazorangirana n'uyu mwaka ariko amategeko agenga uwo mugwi ategekanya ko ushobora gusaba kongerwa ikiringo kitarenga umwaka umwe ibubanza diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse abanyagihugu bo ku musozi Mena turi muri zone Ramba ya commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura nabo bugarijwe n'amazi n'ikibazo c'amazi meza abagera ku bihumbi bitatu barataka bavuga yuko ico kibazo kidakemuwe bagiye kwicwa n'ingwara zitegwa n'amazi mabi umenyesha makuru wacu Fidelite ishatse arafise ibindi kuri no nkuru amazi meza ntaba ku musozi wa mena abahawe bwije rya amerika ko haheze ikiringo giharurwa mu myaka amabombo yarakamye je narigeze kuyabona ariko birashika kaba ari muri muri bibiri n'indwi Na- nigeraguye ngo kuyabona ngaho muri bibiri n'indwi urawiwisha ego narayavomye kuko yaje igihe gito cyane umva n'amabombo nyene yarazivye aruma neza n'ingese zaragize nte zaragiye mu ntuze ngira mu matima
kubera ubukene bw'amazi meza uruzi ramba nibwo abanyagihugu bo ku musozi mena bikora ko ibikorwa byabo bya misi yose nko kumesura no guteka nishimwe soniya ni umukenyezi avoma muri urwo ruzi tuvoma nyine atembera mu mwonga uwo mwonga niko atayandi mazi ariho twovoma n'abanyagihugu bo ngaha bose niyo bavoma ariko niyo bavoma niko amazi kumenga asa nabi bisa n'inginagina tubivoma kujya nyine turarinda hagatora ingaruka mbi ku magara yanyu nta makenga none ubwo twoyagira twogira gute birabisika tukazigwara ariko turihangana nawe uribungenze mbe nta makenga ufise kuri uwo mwana wibungenze ko ashobora kuvuka atameze neza kubera imicafu y'iguranwa kandi kwa muganga bama bamukingiye umva yo- yozi- yogwara gute amazi meza yo kunywa si uwari wese ashobora kuyaronka kugira aboneke bisaba amagana n'amafaranga nimubona thierry ni umunyeshuri yiga mu mwaka wa cumi na kabiri yatwiganiye ingene ubwo bukene bw'amazi bumubangamira mu vyigwa ikibazo cy'amazi kiratugeramiye aho nshobora kuva nko ku ishure dutaha isaha ya saa munani nshitse ngaha bitanyorohera mu gufatikaye bivanye n'ukuntu canke nongera nkafata igikorwa co kuja kuvoma amazi nkagenda kw'ikinga iryo bombo riri mu kabezi mbo mu gitondo bayugurura kuva sizeri gushika saa yine baca bayugara bakaca basubira kugurura saa icenda gushika saa kumi n'imwe canke sizeri maze gushikayo nkaca nsanga imirongo ni myinshi usanga bamwe bamwe izo saha bace batwugarirako tutayanavomye nk'uko twavyiganiwe n'abajeje intwaro kuri uwo mutumba wa mena hasanzwe hari abantu barenga ibihumbi bitatu mu mihana irenga amajana atatu kubera ubukene bw'amazi mu mwaka uheze indwara ya korera yarafashe abatari bake bivugwa na nzeyimana odasi umwe bajeje intwaro kuri uwo mutumba izo ndwara zarafashe abantu benshi cyane mbere ubu wabaye umutumba wa mbere wagize ibibazo byo gufatwa n'indwara ya korera ni ukuri ishyirahamwe rya kuruwa ruzi ryaragize ingufu nyinshi cyane kuruwa ruzi irarungika amazi iraza gutora abantu abafashwe na korera ngira ngo ngaha k'uwo mutumba wacu imodoka yarashobora kwashura nk'inshuro zine zitanu zo gutora abafashwe k'uwo mutumba nyine hafashwe nka bangahe ico gihe hari ryari bari benshi cyane n'aha ku mwaka nyine ururayi urangiye harafashwe nk'abantu barenga ku majana abiri kandi n'ubu unye nk'uko mubona bimeze turashobora kongera kwinjira muri izo ngorane dusaba ko mwebwe musika imbere mwotugirira inguvu kugira ngo ayo mazi aboneke hambavu y'imihana kuri uwo mutumba wa mena hasanzwe hariho ishuri ryigako abanyeshuri baharugwa mu majana abiri kandi hariko harubakwa n'ivuriro ivyo banyagihugu baho twaganiriye bakavuga ko ata vuriro canke ishure rikwiye kuba ahatagira amazi umusanire wa komine kabezi nirida ndayishimiye yabwiye ijwi amerika ko iyo ngorane y'amazi bayizi kandi ko itari ku musozi wa mena gusa ariko kwino ku yindi misozi akavuga nk'umusozi wa ramba yavuze kandi ko abanda yadodora arondera ababazanira amazi meza ko yizeye ko mu minsi iri imbere agiye kuboneka muri komine kabezi intara ya bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
mu murenge wa ruhango ni mu karere ka ruhango nyene mu ntara y'amajepfo mu rwanda haravuga umuntu w'umusaza ashobora kuba ari mu bakuze kurusha abandi muri ico gihugu c'u rwanda uyo musaza avuga ko yarwanya intambara ya kabiri y'isi yose yaraganiriye na mugenzi wacu asumta kaboyi aramubwira bimwe mu mateka yiwe reka tubahe akanya twumve ikiyago bakoranye ni mu gihe cya saa tanu z'amanywa turi mu murenge wa ruhango mu rugo rw'umusaza rwabigabo uyu musaza bivugwa ko afite imyaka ijana na cumi n'itatu ashobora kuba ari mu bakuze u rwanda rufite ni muri bake bemeza ko barwanye intambara ya kabiri y'isi nubwo atabona ariko aracyafite ubwenge bwose ntazi imyaka ye neza ariko avuga ko yabyirutse ku ngoma y'umwami musinga dukurikije amateka ingoma ya musinga ihera kuva mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatandatu ikagera mu igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe ucishirije ko yivugira ko ku ngoma y'umwami musinga yari umusore wasanga yaravutse nko mu gihumbi magana cyenda na cumi bivuze ko afite imyaka hafi ijana na cumi nubwo akuze cyane aracyibuka intambara ya hitireri yarwanye bamfatiye i bugande batujyana ubwo ngubwo rero twagarukiye muri libiya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu cyongereza rf wayingire fowen sigisi makitemu narakibagiwe babigishaga ngo iki babitwigishaga mu giswahili badusobanurira mu giswahili ngo iki kuvuga ngo fowen no kuvuga ngo genda tambuka sigisi ni makitemu nyine ya gisirikare uragenda wabwiwe n'iki ko wageze muri libiya se Na- nabwo ni uko twahamaze igihe tugeze muri libiya intambara y'abongereza n'abadage niyo yari inkazi ubwo rero twebwe rero twari aba- ababonge- ababongereza none se wari umwarimu uyobowe nande mu ru- ku rugamba ku rugamba n'uwitwaga sorine yari yari yari umunyagikuyu none se ko yavugaga mu cyongereza mwarabimenyaga babisobanuraga mu giswahili giswahili wari ukizi nari nyizi igiswahili habari zapo habari ya kushinda twende mzuri salama salama na baada ya salama nuko rero intambara wayimazemo igihe kingana iki twabimaze nk'umwaka umwe nta bapfuye mwajyanye mu ntambara barapfuye ureba n'akaguru kanjye uko kabaye aha ni amasasu ni amasasu ryahise hano naho urarema noneho rihinguka hano rira- riramena ubu iki gisebe kimaze imyaka mirongo itandatu ntikirakira ntikirakira hari uwashidikanya ku mvugo y'uyu musaza rwabigabo ugeranije n'imyaka ishize ariko porofeseri kayishema yohani mariya vianney umwarimu mu ishuri rikuru ry'inderabarezi usobanukiwe n'amateka yatubwiye ko intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ikageza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu uyu mwarimu ibisobanuro bye ntibitandukanye n'ibyamuzeye rwabigabo watubwiye ko iyi ntambara yatewe n'abadage ndetse n'uwari ku isonga ryabo y'itirere gusa kayishema nk'umwarimu avuga impamvu iyi ntambara yavuye i burayi ikagera no mu bihugu bya afurika ari naho muzehe rwabigabo yarwaniye ko byaje ni ukubera ubukoroni icyo gihe ubudage nibwo bwari bufashe u rwanda n'uburundi na tanzania naho ubwongereza bugafata ubuganda na kenya naho ububigi bukaba bufite kongo ubwo rero iyo ntambara yaberaga mu burayi byageze aho ngaho iza no mu makoroni y'ibyo bihugu abadage rero barareba kurwana iyo ntambara n'abo babirigi bashyiramo noneho n'abo bategeka abirabura kugira ngo nabo babafashe nyine kurwana uwo musaza we yambwiye ko yafatiye ubugande ubwo ni ukuvuga ahubwo ngo we yagiye kurwanya hitireri yagiye ku ruhande mbese ubugande bambwiye ko bari bakoronijwe n'abongereza ubwo ni ukuvuga ngo yagiye ku ruhande kuko yambwiraga ati twarwanaga na hitireri twarwanaga n'ifoto ye abongereza nabo bafashe abantu ba- ba- barwanira aha ubwongereza barwanya izo ndugaruga indugaruga zari iz'abadage Eh, igitangaje ahubwo ni uko yambwiye ko babatwaye bakarwanira muri libiya Nta- ntabwo wenda no ku- ku- kubisobanura cyane ntibyumvikanaga ariko yambwiye ko bo barwaniraga muri libiya byaba bihuriye he kuba intambara ibera mu burayi hanyuma mukajya kurwanira mu- Eh, kuko ubudage bwigeze kuza kurwanira muri afurika Eh, hari intambara yabaye ka- kandi yabaye cyane cyane muri biriya bihugu by'abarabu noneho abadage baba bariho barwanira n'aba- na- n'abazungu bandi bo mu- mu- muri ibyo bihugu by'ubufaransa kuko yari amakoroni yabo ntabwo barwaniye mu burayi gusa barwaniye no mu makoroni urumva rero iyo ntambara yarakomeye hariya ikomeye ni ngombwa bagu- aba- ko bajya gushaka abasirikare bo kuza gufasha muzehe rwabigabo nubwo hashize imyaka isaga mirongo irindwi avuye muri iyi ntambara arakibuka byinshi kuri yo twahurwanaga n'ifoto ye ntabwo ari we ku bwite ni igifoto cye cyabaga hariya ki- kireba nk'urusimbi ese mwabaga murasana n'abandi N'aba- n'abataliyani Bari- abataliyani rero baraneshejwe niwo mugani bajya bacamwa na mukono k'amataliyani ngo ngo na inura mukono k'amataliyani ubu imbunda uzi kuyikoraho mfite ka masotari ariko nagakoresha n'ubu munsi nagakoresha uyu musaza watunze abagore babiri uwa mbere yitabye imana bamaranye imyaka isaga mirongo ine yaje gushaka undi arusha imyaka igera kuri mirongo itanu ubu avuga ko afite abana bagera kuri cumi na batatu nubwo we atabibuka uyu musaza rwabigabo nta bundi bumuga afite usibye igisebe afite ku kaguru yakuye mu ntambara ya kabiri y'isi ubundi yemeza ko usibye imibereho mibi imwugarije nta kindi arwara nabyaye ntihinyuzwa na muyigane na- na na nyiramutarutwa ni benshi ubu se umuntu yavuga ngo ushaje uti imibereho yawe imeze ite imibereho yanjye n'iy'ubutindi ntabwo sinigiye kukubeshya nawe ubundi simba- sinkireba ubu ntiwampereze noti ngo nyimenye nshaje nabi nifuza nk'uwampa na- na- naho wampa n'igihumbi nakoma yombi ntungwa n'amata buri munsi litiro n'intunga kubera ko ntakirya cyane iby'ibiryo ntacyo mbyifuzaho cyane iyo mbonye ayo mata mba ngeze hera uwavuga ko muzehe rwabigabo ashobora kuba mu ba mbere bakuze mu rwanda ntiyaba aciye kure y'ukuri nubwo nta bushakashatsi bwakozwe bibigaragaza amateka ye agaragaza ko ari mu bakuru u rwanda rufite asobanura adategwa ko azi ingoma y'umwami musinga akamenya rudahigwa akamenya iya kigeri mu baperezida bayoboye u rwanda kuva rwabona ubwigenge muzehe rwabigabo abazi bose kuva kuri mbonyumutwa kugeza kuri perezida paul kagame asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nukureho inshuti bakunze y'ijwi rya amerika isamina na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho ni umwanya w'ikiganiro c'amagara y'abantu mugenzi wacu ejo ni mukankusi atwakirire umutumire bari kumwe uno munsi baraganira ku ndwara ya malariya nk'uko abenshi muri mwebwe mwabidusavye iyo ndwara irasonze cane abo mu makambi eka no hagati mu gihugu c'u burundi ni benshi bayigwaye reka tubahe ikaze kugira ngo baduge kw'ijambo dogiteri aline uwimana ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze ndagushimiye cyane uyu mwanya uduhaye umwanya uhaye ijwi rya amerika n'abakunzi b'iyi radiyo bifuje kongera gusobanukirwa neza ku by'iyi ndwara ya malariya nkaba rero nagira ngo mu gutangira mutubwire uko ikibazo cya malariya gihagaze mu rwanda hari abantu bangana iki bibasirwa n'iyo ndwara murakoze uko malariya ihagaze muri ino minsi mu rwanda ni uko ikigaragara tugereranyije n'imibare twabonye umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ni uko ubona mu gihembwe cya nyuma kuva mu kwezi kwa cumi n'ukwa cumi na kumwe ukwa cumi n'abiri ubona ko malariya igenda igabanuka ugereranyije ayo mezi yo muri uwo mwaka washize hanyuma umubare mbumbe wagaragaye abayirwaye ugereranyije ni imibare isaga hafi miliyoni enye ariko icyo nakomozaho cyiza ni uko ubona muri ino minsi kuvaho twakomeje gukangurira abanyarwanda kuyirinda kwivuza hakiri kare bagakoresha uburyo ubwo aribwo bwose bushoboka bwo kuyirinda no kubakangurira kwivuza ahabegereye ku bujyanama b'ubuzima mu bigo nderabuzima ikigaragara nubwo umubare w'abayirwaye wumva ko usa nawe uri hejuru ariko abagize malariya y'igikatu n'impfu byo bigenda bigabanuka urebeye ku myaka yagiye ishira ni uyu mwaka turimo n'ushize hanyuma se musubije amaso inyuma abo mwabonye akenshi bakunda kwibasirwa n'iyo ndwara ni bande tuzi ko nk'abagore mukunze kubafasha abagore batwite cyane cyane n'abana bari munsi y'imyaka itanu muri uno mwaka babanjirije habaye kubaho imihindagurikire nakwita yo ya malariya kuko mu myaka yashize icyiciro cyabaga cyibasiwe cyane kisanzwe kinazwi no ku isi hose ni abana bari munsi y'imyaka itanu n'abagore batwite nk'uko wari ubikomojeho ariko icyagaragaye noneho ubu ngubu ni uko ari ikindi cyiciro kiri hagati uvuye ku bana b'ingimbi no kuzamuka usanga ari bo batangiye kujya bazaharwa cyane na malariya bitwereka ko malariya yagiye ihindagurika bikaduha ishusho yo kutwereka ko twese dukwiye kuyirinda uburyo bungana dushyizemo imbaraga yego ku bagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka itanu cyane cyane kuko byose bigenerwa ku budahangarwa baba bafite buba buri hasi noneho ubu icyatweretse ni uko twese tuba turi ku rugero rumwe ubu ntabwo wavuga ngo hari ubusumbane mu kurwara malariya mu gihugu cyacu twese turi ku rugero rimwe ari umwana ari umuntu mukuru ugize ibyago byo kuyandura tuyirwara urebye ku rugero rusa n'aho ari rumwe noneho ahubwo ubu niho babaye benshi kurusha
mu kanya mwari mutubwiye zimwe mu ngamba mwafashe kugira ngo murwanye malariya mwari muvuze ibyo gukangurira abaturage nagira ngo noneho tuvuge kuri izo ngamba izo mushyira imbere ubu ngubu nyine kugira ngo murusheho kurwanya malariya mumaze kubona ko ifata abantu ku kigero kimwe n'izihe ingamba twashyizemo imbaraga kurushaho ni uko ku bijyanye no mu buvuzi mbere havurwaga abana bari munsi y'imyaka itanu kuva muri bibiri na kane kugera muri bibiri na cumi na gatanu mu mpera za cumi na gatanu bavurwaga mu ngo bafashijwe n'abajyanama b'ubuzima bakabasuzuma bakabaha imiti bavura hakiri kare none ikiyongereyeho muri bibiri na cumi na gatandatu ni uko buri muntu wese urwaye ashobora kwivuza ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima kamvuge mu buryo burambuye abajyanama b'ubuzima ni abantu baba bari muri buri mudugudu baba Mhm.
bafite ubushobozi bwo gusuzuma umurwayi ubagannye afite ibimenyetso bya malariya bakamupima bakoresheje udupimo tuzwi ariko twitwa tese rapide dediyagnositike mu rurimi rw'amahanga dusuzuma malariya mu buryo bwihuse yamara kubona ko ayifite akamuha umuti uyivura ubu rero ntibikiri abana gusa bari munsi y'imyaka itanu buri muntu wese ubahagannye baramusuzuma bakamuvura byatweretse ko n'imibare yo muri uno mwaka mirongo itanu na gatandatu muri iriya mibare nakubwiraga mbumbe twabonye mirongo itanu na gatandatu ku ijana bavuriwe ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima bafite umurongo ngenderwa baba bavura malariya yoroheje bakagira n'ibipimo bareberaho iyo umuntu agaragaje malariya y'igikatu bakamwohereza mu buryo bwihuse ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro bibegereye izindi ni ingamba zisanzwe gukoresha inzitiramibu mu mpera z'umwaka wa cumi na gatandatu n'intangiriro za cumi na karindwi habaye gutanga inzitiramibu ku baturage bose kugira barusheho kunoza ingamba zo kwirinda kurumwa n'imibu hanyuma habayeho n'ikindi kuvura abantu batishoboye bari mu budehe bwa mbere n'ubwa kabiri malariya bakayivurirwa ubuntu iki nacyo ni ikintu cyatumye kuko mu buryo bugaragara bifasha abantu kudatinda no kutazaharira mu rugo byadufashije kugabanya kugira malariya y'igikatu no kwicwa nayo kuko malariya mu byo dukora byose ni indwara mbi kandi irica umuntu ayifashwe nayo agatinda kwivuza umunsi n'umunsi wa kabiri iramuhitana akaba ari cyo kintu cyadufashije mu gihugu hose umuntu uri mu budehe bwa mbere n'ubwa kabiri ari ku rwego rw'umujyanama w'ubuzima ari ku ivuriro iyo agiye kwisuzumisha malariya nta kiguzi baramupima bakamuha n'imiti Ye, mutubwire ibyiciro by'ubudehe aho abantu bavurirwa ubuntu iyo barwaye malariya inzitiramibu zo bose bazibonera ubuntu cyangwa hari icyo batanga ntacyo batanga nacyo bose buri muturage bitewe n'umu- n'uko baba bakoze bakareba ibikenewe mu midugudu bareba uburyamo abaturage bafite mu ngo zabo kuko babanza bagakora ibarura bazibahera ubuntu nazo zitangwa n'aba bajyanama b'ubuzima hari icyiciro cy'ubudehe bwa kane nibwo ubu ngubu hari inyigo iri gukorwa ku buryo mu minsi iri imbere bo bazajya bagira ikiguzi batanga kugira ngo bifashe kuko nubwo tubona ingu- inkunga zidufasha ziva hanze zo kugura inzitiramibu ariko tugomba kumenya uko igihugu ubwacyo cyakomeza gusigasira no gushobora kubishyira mu bikorwa mu myaka iri imbere kuko ikigaragara ni uko inkunga iva hanze igenda igabanuka Ye, hanyuma se igipimo bifata nk'igihe kingana iki kugira ngo umujyanama w'ubuzima abashe kubona igisubizo kimwereka ko umuntu afite malariya yo ku rwego rwo hasi cyangwa se y'igikatu niba agomba kumwohereza igihe bifata ntabwo ari kinini cyane ni hagati y'iminota cumi na cumi n'itanu umurwayi iyo amugezeho aba yamaze kubona ko afite malariya cyangwa atayifite naho ku bijyanye na malariya y'igikatu byo iyo akimugeraho hari ikarita bagira tuberekera kumenya umurwayi ibimenyetso afite nimba afite ibimenyetso mpuruza hari ukuntu bapima ubuhumekero bwabo bakareba ko adahumeka insigane ko afite amaraso ahagije ko ari umuntu ushobora guhagarara cyangwa ari umuntu urembye cyane icyo gihe nta n'icyo bimufata cyane nta nubwo arinda atangira kumupima aho ku rwego rwe ahubwo ahita amutabariza akamwohereza hakiri kare ntabwo biba byumvikana ko umuntu yazahara ari mu rugo arwaye malariya kuko uburyo bwose bubafasha kugira ngo bavurwe hakiri kare burahari Mhm.
kandi barabwegerejwe Ye.
arakoze mugenzi wacu ejo ni mukankusi n'umutumire wiwe aline uwimana yarashinzwe gusuzuma no kuvura indwara ya malariya mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda baganira eh, kuri malariya ntimuze gucikwa n'ikindi kiganiro c'amagara y'abantu muri isanga ni iminsi yose ya gatatu no musi mugenzi wacu ejo ni mukankusi akaza kugaruka ku ndwara ya diyabete abenshi mwita igisukari nuko rero mu kanya turahava duhana agahindukira ariko anilison vestine niwe muririmbyi muri ko murumva abicishije ku rubuga rwiwe rwa facebook yanditse avuga ati mu masaha ari imbere muraza gushobora kumva abakunzi banje akaririmbo gashasha kanje kitwa sita sumbuka tena ngira ngo umuntu bishize mu kirundi canke mu kinyarwanda n'isinzongera guhangayika kubabara asigura ko ku karirimbo yakanditse abikuye ku vyo yabayemo yagize ati nabuze mama ndi muto cane mfise imyaka ine papa wanje nawe aza gushengera mfise imyaka cumi n'itandatu ati naciye muri vyinshi ariko imana yarankomeje ni nako rero kwiyumvira gusohora ku karirimbo sitasumbuka tena kuko natahuye yuko umunezero umuntu burya awirondera biciye mu mana nuko rero mururanirwe mu banyi no mu vyanyu